iyi mumva ni radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno wa mbere muzindukanye na jewe diane ninahazwe mpagarariye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya imbere yo kuja mu karere reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu ejo ni mukankusi mwaramutse bujeni
waramutse diane namwe abo turi kumwe ndabaramukije amakuru turahera inaha muri leta zunze ubumwe za amerika isosiyete moderna nabo ifatanije nabo batangiye kugeza inkingo za covid cumi n'icyenda mu bice bitandukanye by'igihugu ni urukingo rwa kabiri rwemejwe gukoreshwa muri iki gihugu amapaki y'inkingo mu gitondo cy'ejo ku cyumweru nibwo yatangiye kugezwa mu bigo by'ubuzima mu mpande zose z'igihugu kiza ku isonga mu bifite abantu benshi banduye virusi ya korona amerika ifite miliyoni cumi na zirindwi n'ibihumbi magana atandatu banduye iyo virusi kandi yahitanye abarenga ibihumbi magana atatu na cumi na batandatu nk'uko imibare ya kaminuza Johns Hopkins ibigaragaza urukingo rwa Moderna rwemejwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti kugira ngo rukoreshwe mu bihe bikomeye mu ntangiriro z'uku kwezi ikigo cyari cyemeje urukingo rwakozwe n'isosiyete Pfizer General Gustave Perna ushinzwe ibikorwa byo kugeza inkingo mu bice bitandukanye bya Amerika kuwa gatandatu yiseguye kuri ba guverineri ba leta zirenga cumi n'ebyiri zizabona umubare muto w'inkingo za Pfizer BioNTech kuzo bari biteze hagati y'urukingo rwa Pfizer n'urwa Moderna Perna yavuze ko guverinoma yiteze kugeza muri za leta inkingo miliyoni makumyabiri bitarenze icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere gutaha turakomereza muri Afghanistani aho bombe yatezwe mu modoka i Kabul yari yibasiye umudepite yishe abantu byibura icyenda nk'uko abayobozi babivuga Depite Khan Mohammed Wardak yararusimbutse ariko ari mu bantu makumyabiri bakomeretse barimo abagore n'abana nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa afghanistani masudu andarabi yabivuze ntawavuze ko ariwe n'inyuma icyo gisasu urugomo muri afghanistani rwariyongereye by'umwihariko ituriswa rya za bombe muri ibi byumweru bishize ni mu gihe guverinoma ya afghanistani n'abatalibani bari mu biganiro byo kurangiza intambara imaze imyaka hafi makumyabiri yose mu gihugu ku mugabane wa afurika duhere muri etiyopiya abantu batatu bishwe na bombe yaturikiye mu murwa mukuru wa etiyopiya addis abeba ejo ku cyumweru ibyo byabereye ahitwa rideta ibiro ntaramakuru bya etiyopiya byongeyeho ko igisasu cyahitanye abantu batatu batagira aho baba gikomeretsa n'abandi batanu icyo gisasu gituritse mu gihe cy'ibyumweru bitandatu hari ubushyamirane mu ntara ya tigre mu majyaruguru y'igihugu hagati y'ingabo za guverinoma y'igihugu cyose n'abasirikare b'inyeshyamba ariko nta cyagaragaye ko hari aho bihuriye n'ubwo bushyamirane addis abeba haturitse bombe nyinshi nto kuva guverinoma ya minisitiri w'intebe abiy ahmed atangije igitero ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi na kumwe cyo kwihimura ku nyeshyamba z'ishyaka Tigray People's Liberation Front TPLF ryayoboraga Tigray guverinoma ya etiyopiya yafashe umurwa mukuru wa tigre mekere mu mpera z'ukwezi gushize kuva icyo gihe abayobozi ba tplf bashobora kuba bihishe mu misozi izengurutse iyo ntara kandi bavuze ko bazihimura ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters hashize icyumweru kirenga batarabasha kubageraho ngo bagire icyo batangaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri centre africa baraye basabye ko itora rusange riteganijwe ku itariki ya makumyabiri na karindwi k'ukwezi kwa cumi n'abiri ryigizwe inyuma kubera urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro hanze y'umurwa mukuru bangi ni mu gihe guverinoma yo ikomeje gushimangira ko amatora agomba kuba kuwa gatandatu abategetsi baregaga francois bozizi wahoze ari perezida umugambi wa kudeta nyuma y'uko kandidatire ye isubijwe inyuma mu gihe ingabo z'amahoro za onu zirukana imitwe yitwaje intwaro yigabije imihanda n'imijyi iri hafi ya banki urugaga rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwa code bibiri makumyabiri na bozizi arimo rwavuze ko urwo rugomo rugamije kubuza abakandida perezida n'abadepite kwiyamamaza kandi rwangije ibikoresho by'itora abantu barakangarana mu bice by'intara zo hagati mu gihugu mu itangazo ry'urwo rugaga rwavugaga ko rumaze kubona ko bidashoboka gukomeza ibikorwa byo kwiyamamaza muri ibi bihe by'umutekano muke kandi rwasabye gusubika itora kuzageza umutekano ugarutse mu gihugu amakuru turayasoreza muri mozambique porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu iraburira ko abantu ibihumbi amagana mu karere ka gabo delgado kazahajwe n'ubushyamirane mu majyaruguru ya mozambique bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa urugomo n'umutekano muke byiyongereye mu ntara eshatu zo mu majyaruguru ya mozambique arizo cabo delgado niasa na nampula birimo kuburizamo ibikorwa by'ubuhinzi bikanatuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka pamu ivuga ko ibi bizatuma haba ikibazo gikomeye cy'inzara n'imirire mibi ivuga ko abantu barenga ibihumbi magana cyenda mu karere bageze aho bakeneye gufashwa byihutirwa mu bijyanye n'ibiribwa bitewe n'iki kibazo cyihutirwa pam ivuga ko iteganya kongera ibikorwa by'ubutabazi mu ntara z'amajyaruguru ya mozambique igamije gushyira abantu ibihumbi magana arindwi na mirongo itanu ibiribwa bakeneye
ejo ni mukankusi urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose abatwumva ndabibutse ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com kuri mikoro muracari kumwe na jowe diane nini nahazwe ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho abatandukanye bakomeje kugira ico bavuga ku rupfu rwa perezida pierre buyoya yahoze atwara uburundi akaba yitavye imana ku munsi wa kane yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka twotora buyoya inyuma yo gusimbwa kuri ababyeyi barahekuwe turabura ababyeyi ni uko abantu batazi kugendereza neza buyoya ari mu ntwari zikomeye rwose kuko buyoya ari mu bantu batumye mu burundi intambara ihagarara aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga bimwe mu vyo bazokwibukira kuri perezida yatwaye igihugu cabo imyaka irenga cumi akaba azoshingurwa muri mali ku isango ritaramenyekana mu rwanda naho nyene turaza kujayo tubabwira yavugwa mu gisata ca sport mugume hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo aya makuru n'ayandi tubafitiye ntabacike uwahoze atwara uburundi major Pierre buyoya aherutse kwitaba imana azoshingurwa mu gihugu ca mali aho yari amaze imyaka umunani akorera yamara bamwe mu banyepolitike bakoranye nawe babona ko leta y'uburundi yari ikwiye gusaba ko yohambanwa iteka mu gihugu ciwe yatwaye imyaka irenga cumi gusa abategetsi b'uburundi gushika ino saha ntaco barashima gushikiriza ku rupfu rw'uyo muperezida idonido na mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera perezida Pierre Buyoya ijwi ry'Amerika ryabonye niryo ritomora neza aho uwo muhisi azohambwa iryo tangazo rigira riti ndoguriye twamugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu ca Mali aho yari amaze imyaka itarimo ikaba amatariki azomenyeshwa hanyuma umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuwihanganisha ndugaye twamugina ico gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri mali n'akarere ka sahel naho biri uko bamwe mu bo vyakoranye ntibavyakiriye neza kuri bo igihugu c'uburundi yakoreye imyaka irenga cumi ari umukuru w'igihugu nico cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma Frederic Bamvuga inyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nakambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi si bantare cyambara ntama ntibanje aribo bazanye igihugu c'uburundi kubaho basanze igihugu c'uburundi kiriho kandi icyo gihugu caratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyo yapfuye bagahora na kambaro kibara e kubera ko ni umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza ntatuma ataba yarabaye umukuru w'igihugu urashobora kwanga akazoza k'umuntu mugo ntushobora kwanga kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika icumi n'itatu ari nacyo gituma yapfuye babwirizwa gufata ko ari umukuru w'igihugu yapfuye urumva igihugu cyabuze nticyabuze buyoya petero cyabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu c'uburundi babwirizwa kugira icyo babivuzeko ngomba abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu c'uburundi gushika ubu ntaco barashima gushikiriza kuri urwo rupfu iradiyo ijwi ry'amerika rigitangaza ubwa mbere ubwo rupfu niho wiri nyamitwe umwanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida evariste ndayishimiye yanditse ku rubuga rwiwe rwa twitter avuga ko atawukwemera neza ko perezida buyoya yitavye imana inyuma y'amasaha make nyamitwe yahavuye yandika ati nivyo ico bikoze mu bategetsi b'u burundi nta n'umwe arahoze umuryango n'igihugu vyabuze nyakwigendera buyoya honorable frederic bamvuga inyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe sendedefdede washikanwe ku butegetsi na perezida buyoya kuko ari we yemeye ibiganiro biwuhuza na leta yiwe gusa leta y'uburundi yari yashimagije perezida buyoya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho perezida petero nkurunziza yari ko asaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira buyoya mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie iketeganya kugendera nkuru nziza ryagira riti perezida buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na afurika yose niwe yatanguje ubumwe bw'abarundi imigambwe myinshi n'ibiganiro vyarusha budakeye na kabiri leta yasubiriye nkuru nziza yagirije buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no kuba yaragize uruhara mu igicwa ry'uwahoze atwara uburundi mercure ndadaye gutyo atangura kurabwa nabi ubu igihugu ca mali nico cemeye ko arico kizomukura mu gihugu c'ubufaransa aho yaguye congere kimuhambishe umukuru w'igihugu ca mali yavuze mw'itangazo ryiwe ko ico gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro n'umutekano ico gihugu ni naco cari camuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mw'ishame ry'ubumwe bwa afurika pyeklave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ivy'urupfu rwa perezida pierre buyoya tubibandanirize mikambi ya ruse Senda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarundi bahungiye muri iyo kambi kuri mikoro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo baravuga ico bazokwibukira kuri Major Pierre Buyoyi nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda hari ikintu cyiza n'ikintu kibi nibukira kuri Major Pierre Buyoya yatwaye Burundi icya mbere na mbere ndamwibukira ko nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu igihe yari ko ariyamamariza bahiganwa na ndadayimerekeyore habu yamutsinda yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka ugatora buyoya buyoya yahavuye atsindwa kandi inyuma y'ijambo yari yaravuze nyuma yo gutsindwa kuri iyo ababyeyi barahekuwe twarahekuwe turabura ababyeyi turabura bashiki bacu turabura bene wacu turabura abajyango batandukanye icyo ni icya mbere ikindi kigira kabiri nibukira kuri majoro piriyora ni ikintu cyiza imbere yiwe hari abaperezida hariho ishuri rimwe ryitwa lise ry'iyungururizo uvuye mu mashuri yisumbuye mato mato ariko Pierre buyoya yashyizeho ishuri bita koreje kominare niwe yizanye iyo shuri koreje kominare ishituma umuntu atanasoma amanota menshi yo kujya kuba muri lise ishuri rifite uburaro yashobora kwiga agataha iwabo umugabo akaba ariko ariga nk'umuntu ariko ariga wanashaka ashobora kuzura no muri lise amaze kurangiza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye icyo kintu cyarafashije abahutu abatutsi abatwa benshi kwiga amashuri icyo kintu ndakimwumva kandi ndakimushima ko yagifashije nasaba rero ko majoro buyoya yoshobora guhambwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko uwo yakoreye icyiza azabona ko majoro buye yamukoreye icyiza uwo yakoreye ikibazo mwati imba nirya niwe yatumye mpekugwa urya niwe yatumye ncika ngaha bityo bisubira ko majoro buyoya hari n'umuntu azova mu bihugu byo hanze aje kuraba imva ya majoro buyoya bivanye n'ibyo bakoranye byaba byiza byaba bibi bitume n'igihugu cyacu kizobananya kwinjiza amafaranga agaciro mugo kuvuga ko yohambwa ibamako ahantu atakwezi guheze aronse ubwe n'igihugu bwaho ni ikintu n'ukuri mbona ko ari akagabo ku gihugu ari umuvumo ku gihugu mu bisanzwe uru rupfu nta muntu yorwakira neza nubwo biri uko perezida yari perezida yaratwaye Burundi mu gihe twaye Burundi rero ntihabuze abantu yagiriye neza ntihabuze n'abatashimye kuko ntabwo umuntu yashima byose ariko uvuga perezida biba vrema waratubabaje muri make yego turi impunzi ariko turafite uburenganzira turi abantu nk'abandi turi abarundi kuko umwanya n'umwanya dushobora no guhunguka twashaka dusabe ko yaba byashoboka yohambwa mu Burundi mu gihugu cyiwe cy'amavukiro ni naho hari umuryango wiwe ni naho yavukiye ni naho yabaye perezida ahabwa agateka nk'aba perezida nk'abandi kuko ni perezida hama ibisigaye kuko twarumvise ko n'uburundi bwari bwarasohoye n'umutahe wo kumufata ariko icyo ni cyotuma ataza guhambwa mu gihugu cy'amavuko cy'amavukiro kugira ngo habe icyibutso cyo kuvuga ati ijya mva ni iy'umukuru w'igihugu cy'uburundi yatwaye burundi kuko nawe nyine ni intwari naho biri uko ni intwari kuko n'amakungu aramwemera kuri w'igihugu petero majoro buyoya muri make ndacyari muto mugabo kahise turabwira twari tukamenya ni ukuvuga ko tumaze kumva ingene ya yitavye imana ukumva nyine yavuye mu gihugu akagenda igihugu kikamurondera kandi tukakumva ngo yarapfuye aha ejo tubyumvise twarabwiye mu gahundwe ariko n'ubu bimeze uko tukumva ngo no muri mari nk'uko nyine biri tubona ngo yogaruka buzana ikiziga cyo bakahambira mu gihugu tukamenya ati perezida buyoya uyu ni uyu iyi nimba yiwe ibikorwa bya perezida buyoya ni ukuri ntabyo nomera keretse ko yatembagaje ubutegetsi bwa perezida bagaza wi perezida bagaza nawe ko yatembagaje ubutegetsi bwiwe arashobora kandi ku butegetsi mu nyuma hakaba n'ibindi tumwumva ko by'uko ashobora kuba yagize gandagurwa yagize uruhara rukomeye cyane mu igandagurwa rya amerika y'urundadari rumva ibyo bintu tubyumva turabyumva jeff rwa pierre buyoya nagwakiriye nabi mu bisanzwe sinashaka ko apfa niba hari ibyaha yagirizwa kumucira urubanza birasanzwe hama bigahera ariko ikintu buriya kinda muzi ko mu bisanzwe ni uko abantu batazi kugendereza neza buyoya ari mu ntwari zikomeye rwose kuko buyoya ari mu bantu batumye mu burundi intambara ihagarara yaremeye ibiganiro biraba mu kiriya gihe cyo mu bihumbi bibiri na gatanu mwese murabizi ko buyoya yatwaye kiriya gihe niyo yatumye ibiganiro bigenda mu ntuze mu haba igeseserofe ibyo biganiro by'i tanzania biraba birakunda niwe yatanze igihugu kandi ata muntu amufashe mu izosi batanze kumukubita kudeta yego icyo kintu cyo nyine turakimuzi ko ni ukuvuga ko bivuze ngo ari mu ntwari akirizwa guhambwa mu gihugu nk'intwari mu burundi ari mu ntwari zakoze ibintu bikomeye mu burundi mbo buyoya yatwaye neza igihugu cy'u burundi buyoya yakoze ibintu byinshi nk'uko ubuye ahaheshe bakoresha amata yava mu nka ziwe ibyo nabyo ni byiza kuko amata arafasha abantu benshi ndetse n'abana bakiri bato hariho abana bamwe bamwe yigishije inzi
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abakunzi b'imikino na siporo uyu nawe ni wa mwanya wanyu duhere mu burundi aho ekipe ya flambeau du centre yo mu ntara ya gitega yarayitahukanye ikibanza ca mbere mu nkino z'igice ca mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu uyo murwi ukaba usumvya inota rimwe rudende aigle noir iwukurikira mu ihiganwa ryo gusiganwa n'imodokari naho ryabereye mu ntara ya ngozi awadin rari team niyo yafashe ibibanza vya mbere desire hatungimana abitubwire ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi kuri uno w'imana ntiryasozera indwi igiri ya cumi na gatanu aho umugwi wa interstar watsinze olympic star mu yindi ibitsindo bibiri ku busa mu zindi nkino zabaye musongati yanganije na royal fc ubusa ku bundi message ngozi itsindirwa muhira n'umugwi wa bujumbura city ibitsindo bitatu kuri bibiri flambo du centre itsinda burundi sport dynamic ibitsindo bibiri ku busa kayanza united nayo yatsinze muzingi igitsindo kimwe ku busa rukinzo itsinda atletico olympique ibitsindo bitatu kuri kimwe mu gihe vitaro na aigle noir zavanye zinganya ubusa ku bundi inyuma y'inkino cumi na zitanu gatanu umugwi wa flambo du centre ukaba urangije inkino z'igice ca mbere c'iganwa fazale uri mu kibanza ca mbere isiganwa ry'imodokari naryo ryatanguye ku munsi wa gatandatu mu ntara ya ngozi ishango muri zone ya mivo no mu vyegwa muri zone ngozi mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi kuri uno w'imana niho ryasozerwa mu bagendesha imodokari zabigenewe ikibanza ca mbere cafashwe na imitias awandin ari kumwe na rukundo alain mu gihe mu kindi gisata badakoresha imodokari zigezweho ikibanza ca mbere catahukanywe na awandine raju afatikanye na bjj onesim awandine laritim ikaba ariyo yavyifashemo neza gusumba abandi bose bariko barahiganwa urongoye ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imodokari mu burundi akaba ashimishwa cane n'ukuntu abanyengozi babashigikira igihe cyose bahiganiwe muri ako karere arigahihegwa byaduhimbaye cyane byaduhimbaye cyane rwose kubona isinzi y'abantu tukoze dukorera n'iyonka kuza kuraba ibi birori biryoheye abantu bose kandi chaque fois le peuple y'ingaha ingozi yabidufasha biradushyigikira cyane urongere baza ari benshi cyane kandi biraduhimbara natwe biraduha ingufu zo gutuma tugaruka kandi mu ntara ya ngozi ku bakunzi bahari babandanye badufata mu mugongo nk'uko nyine bagize uno munsi abakonkurant bo muri ngozi bariho mesaje bariho mwaho boreka n'abandi byoba byiza tuzobakira tuzobafasha nk'uko n'abandi twabafashije kwinjira muri iri higanwa rya siporo otomobile mwamenya ko mu modokari cumi na zibiri zatanguye iryo higanwa hashoboye kurangiza zitandatu mu rukino nago rwa bici soka ruhuza imigwi cumi n'imwe mu gisagara cya bujumbura inyuma yo gusoza igice cya mbere cy'ihiganwa muri kino gihe bariko baritegurira inkino mpuzamahanga zitekanijwe mu gihugu cya tanzania mu ntango z'umwaka uza muhozi masudi cegera cy'urongoye uwo rukino rw'umupira w'amaguru bakinira ku musenyi amenyesha ko bizera ko bazokora byiza gusumba ihiganwa rya mbere bitabiriye bagatahana ikibanza cya gatatu imyiteguro n'ukuri imeze neza umugwi nserukira igihugu intamba mu rugamba rw'isoka tumaze igihe kitari gito nk'indwi zirenga zibiri zitatu baratanguye imyiteguro neza kandi tubaze yuko bizogera neza bizogera neza turabize cyane rwose kubera mu mwaka uheze twaragiye guhura n'ibindi bihugu dar es salaam nyine muri iyo kompetisiyo bita copa dar es salaam uburundi twabyifashemo neza twaratahukanye imbere n'ikibanza cya gatatu turaronka amamedaye turangwa n'agashimo yuko twakinnye umupira mwiza dukurikije amategeko muri basketball naho mu kurindira igice cya kabiri cy'ihiganwa ko gitangura imigwi iriko irakina inkino za kivandimwe mu kwitegura kuri uno w'imana umugwi wa rezipo watsinze urunani ku manota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itandatu n'atanu inyuma y'umwanya w'inyongera kuko mu mwanya watekanijwe n'amategeko iyo migwi yaranganya amanota mirongo itanu n'icenda ku yandi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika mugenzi wacu desire hatungimana akoregwe mu ngata na jean claude munyandinda agiye kutubwira agezweho mu gisata ca sport mu gihugu c'u rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya sekafa cy'amakipe y'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi amakipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma yaraye amenyekanye ayo ni uganda na tanzania muri iyi mikino irimo kubera hano mu rwanda kuri stade umuganda i rubavu ejo ku cyumweru muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe y'igihugu ya uganda yatsinze jibuti igitego kimwe ku busa hanyuma tanzania ikuramo etiyopiya yitsinze kuri penaliti enye kuri eshatu nyuma y'uko amakipe yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe umukino wa nyuma muri iyi sekafa y'abana uteganyijwe ejo kuwa kabiri hagati ya uganda na tanzania aya makipe yombi kandi ko yarageze kuri finale byatumye abona uburenganzira bwo kuzitabira imikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi izabera muri maroke umwaka utaha tukiri mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya esi kigali hano mu rwanda izahura na kcca yo muri uganda umukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika uyu mukino uzabera kuri stade ya kigali i nyamirambo guhera isaa cyenda umukino wo kwishyura hagati ya kcca na as kigali uzabera i kampala nyuma y'icyumweru kimwe mu majonjora y'ibanze ikipe ya as kigali yari yasezereye orapa united yo muri botswana mu mukino wo gusiganwa ku magare mu buryo butunguranye shampiyona y'igihugu y'uyu mwaka yagombaga kuba mu mpera z'icyumweru gishize yakuweho mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda bwasohoye itangazo rivuga ko shampiyona y'uyu mwaka itakibaye mu rwego rwo kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona amakipe cumi n'arindwi yari yabukereye ariko ku munota wa nyuma amenyeshwa ko shampiyona isubitswe ubuyobozi bw'ishyirahamwe ferwasi bukomeza buvuga ko mu rwego rwo kwitegura isiganwa turu di rwanda rizaba mu mezi abiri ari imbere hazategurwa imikino ya rwanda cycling cup mu kwezi kwa mbere umwaka utaha abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare baribaza niba abakinnyi b'u rwanda bazashobora kurusyaho muri turu di rwanda iteganyijwe mu minsi mirongo itandatu gusa iri imbere mu gihe batabonye amahirwe yo kwitabira amarushanwa yo kwitegura gusa umwe mu bakinnyi bahagaze neza muri iki gihe Moise Mugisha akaba aherutse no kwegukana isiganwa Grand Prix Chantal Biya yo muri Kameruni asanga uko byagenda kose abasore b'Abanyarwanda bazaserukana ishema twaricaye turaganira uburyo tugiye gutegura Tour du Rwanda yego biragoye kuko nanone kubitegura nonaha ntiwabitegura udafite ibikoresho nanone ariko mu bushobozi bukeya uko tuzajya dushobozwa nta kizatubuza kuyitegura icyo nta kizeza Abanyarwanda tugiye gutangira kuyitegura hasi hejuru twitoze birenze birenze uko twitozaga ndabizeza yuko bishobora kuzagera kiriya gihe dushobora kuzaduhagaze neza ndabizeza yuko bazabona isiganwa ritandukanye n'andi yose yahise mu mikino ngororamubiri ejo bundi kuwa gatandatu habaye amatora yo gushyiraho ba visi perezida batatu mu ishyirahamwe ry'iyi mikino mu rwego rwo kuzuza imyanya y'abagize inzego nk'uko biteganywa mu mategeko mashya omer ndekezi niwe watorewe kuba visi perezida ushinzwe amarushanwa n'iterambere ushinzwe ubutwererane na gahunda zinyuranye yabaye teta ndejuru naho ibirebana n'ubuyobozi n'imari bihabwa ange doriane ntubabare yari claude munyandinda i kigali radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ino ngaha duciye dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo ni amakuru uh, yateguwe yongera ashikirizwa na jowe diane ninahazwe yakoze fasile gebeho twafatikanije mu kwegeranya ano majwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu bose rero tubikibanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose mugire umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha radiyo y'ijwi rya amerika irabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
iminsi cumi n'itandatu hagati y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandura urugomo rukorerwa abagore wizihizwa tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe n'umunsi w'uburenganzira bwa muntu uhimbazwa tariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi n'abiri yagenewe gukangurira abantu mu mpande zose z'isi ibyerekeye urugomo rushingiye ku gitsina no kubahuriza hamwe aho bari hose ku isi ku birebana no guharanira impinduka igamije kurwanya urwo rugomo urugomo rukorerwa abagore rwambuka imipaka rukanarenga n'imico umugore umwe muri batatu ahura n'urugomo rushingiye ku gitsina mu buzima bwe ikibabaje ni uko uwo mubare wazamutse mu bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nk'uko uri mu mwanya wungirije mu buyobozi bw'ikigo cya amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga usaid john barsa abivuga akomeza avuga ko abafatanyabikorwa ba usaid babonye ko urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa rwiyongereye mu bihe bya guma mu rugo byahinduye imibereho yabo no kuba batabasha kugera ku biribwa n'ibindi byangombwa birushaho gukomera usaid hashize igihe kirekire yemera akamaro ko guhangana n'uburyo butandukanye urwo rugomo rukorwamo rugira ingaruka mu bushobozi bw'abagore bwo kwiteza imbere n'intambwe ikomeye batera mu buzima bwabo barsa yagize ati ku buyobozi bwa trump usaid yongereye ubufatanye bwacu n'imiryango itabogamiye kuri leta amatsinda y'abagore amasosiyete yigenga hamwe n'inzego za leta mu gushyira mu bikorwa gahunda zihamye no kongera ubukangurambaga no gukumira ingaruka z'urugomo rukorerwa abagore urugero binyuze muri porogaramu za amerika zifasha abagore izijyanye n'amahoro n'umutekano harakorwa ku buryo abagore n'abakobwa barindwa urugomo gukoreshwa ibidakwiye no guhohoterwa ibi binyura mu bikorwa byagenewe iterambere n'inkunga yagenewe kwita ku kiremwamuntu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi usaid yafashije abagore bagera mu bihumbi mirongo irindwi mu bikorwa byo kubaka inkingi z'amahoro mu buvuzi bw'ibihe bikomeye kubahumuriza no kubashyigikira kugira ngo batekane mu bikorwa bijyanye n'ubutabera n'inkunga mu rwego rw'ubukungu kuri miliyoni esheshatu z'abarokotse urugomo rushingiye ku gitsina cyakora inzira iracyari ndende kubera ko urugomo rushingiye ku gitsina akenshi rufatwa nk'ibintu bisanzwe muri sosiyete zimwe na zimwe ni ibintu bigaragaza ugutsindwa kw'imiryango na za guverinoma bitemera kandi ngo bihe agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku bagore n'abakobwa niyo mpamvu hasabwe igikorwa cy'iminsi cumi n'itandatu cyo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina igikorwa gifite akamaro kanini cyane cyo kurandura urwo rugomo baracana urumuri rugaragaza iki kibazo n'ingamba za politiki hamwe n'ibikorwa bituma iki kibazo kibaho twese dufite uruhare mu gusezerera urugomo rukorerwa abagore kurwanya ingaruka mbi rugira ku bantu ku giti cyabo ku miryango n'aho ituye dufite kandi inshingano mu guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyose nk'uko barisa mu buyobozi bwa usaid abivuga agira kandi ati muri iyi minsi cumi n'itandatu ndetse na buri munsi usaid yifatanije mu kubumbatira uburenganzira budakuka bw'umugore n'umukobwa bwo guhabwa agaciro ke kubahwa no gufatwa mu buryo bukurikije amategeko mu mpande zose z'isi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.